iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryaraye ritangije inama y'iminsi itatu igamije gushaka imfashanyo y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara ubukene itotezwa n'ibindi ni ukuri turamanitse amaboko dusaba dukoma n'amashi mudukura aha hantu iyo nama y'uno munsi n'ejo hagire kivuyemo cyerekeye impunzi ziri muri tanzaniya ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo cy'imfubyi bamwe babanyuruje bagatwara ba nyina babo na base izo ni zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya nduta zivuga ku bibazo zifuza ko abateraniye mu nama i geneve mu busuwisi bakwigaho turananyarukira mu burundi no mu rwanda muri aya makuru ntimujye kure naho mu kanya reka ariko mugenzi wacu aloise bigirimana abanza atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze geoffrey turahera hamwe leta zimwe za amerika umukuru w'umurwi w'abarepubulikane muri sena mitch mcconnell ejo ku munsi wa kabiri yaranse ibyasabwe na mugenzi we arongoye abademokarate muri sena nyine chuck schumer schumer yasabye abafasha bakomeye ba perezida donald trump kwitaba mu kwezi kwa mbere gushikiriza ibyo bazi mu mburano ku byaha Trump yagirizwa shuma yashikirije ko sena ibwirizwa kumviriza abategetsi bane bo muri leta ya Trump barimwo umunyamabanga mukuru mu biro bya perezida Mick Mulvaney hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wa perezida ku bibazo by'umutekano John Bolton abademokrate bavuga ko abategetsi bazi byinshi mu twigoro twa Trump two gusaba Ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike Joe Biden bashobora kuzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu inama nshingamateka yiganjemwo abademokrate itekanya kuri uyu munsi wa gatatu gutora ikemeza canke igahakana ivyaha bibiri nyamukuru perezida Trump yagirizwa kuba yararenze kandi bishobora no gutuma ava ku butegetsi abahinga babona ko ibiganiro vya kidiplomasiya hagati ya leta z'ubumwe za amerika na korea ya ruguru bishobora guhagarara burundu ni mu gihe korea ya ruguru yashikirije ko izorungika ikigendajuru ca misile kigenda ikirere kirekire nk'akaganuke izobirungikiye amerika ka noweli umuhinga muri korea ya ruguru joshua polake yashikirije ko atakimenyetso kigaragara abona ko ico gihugu gikeneye kuganira na leta z'ubumwe za amerika muri iki gihe korea ya ruguru yarongereje agasomborotso mu kugerageza misile cumi na zitatu kuva mu kwezi kwa gatanu mu twigoro two kugondoza amerika ngo igikureko ibihano mu gihe korea ya ruguru yogerageza iyo misile canke ibisasu vya nikleyere muri iki kiringo ca noweli abahinga bibaza ko amerika ishobora kwishyura ikoresheje inguvu za gisirikare
washington ijwi rya amerika
muri afurika perezida wa sudani y'ubumanuko salva kire hamwe n'umukuru w'abarwanya leta riek mashare baremeranije gushinga leta mfatakibanza y'ubumwe ukwezi kwa kabiri kw'ikiringo cya nyuma bihaye kutararangira izo ndongozi zibiri zasinye amasezerano mu kwezi kw'icyenda umwaka wa bibiri na cumi n'umunani inyuma yo kuremerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu byo mu buseruko bwa afurika ryishinze iterambere igade perezida kire hamwe n'uwo n'uwo yahoze ari cegera ciwe baraganiriye iminsi itatu ku murwa mukuru juba muri iyi ndwi haruhande y'ivyo leta z'ubumwe za amerika yarafatiye ibihano abategetsi babiri ba sudani y'umanuko ku munsi wa mbere ku ruhara bagirizwa ko bagize kugira intambara ibandanye ibihumbi amajana by'abakozi ba leta barihereje amabarabara ku murwa mukuru w'ubufaransa paris hamwe no mu bindi bisagara bikomeye ejo ku munsi wa kabiri ni umunsi ugira cumi na gatatu biyamiriza umugambi wa perezida emmanuel macron wo guhindura bimwe mu itegeko ryo gukukuruka rimaze imyaka irenga mirongo ine umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati agereranya ko abantu bagereranywa ku bihumbi amajana atandatu na mirongo itanu aribo bakoze imyiyerekano ku murwa mukuru pari iryo hinyanyurwa ry'ayo mategeko rikura imyaka yo gukukuruka kuri mirongo itandatu n'ibiri igashika kuri mirongo itandatu n'ine
washington ijwi ry'amerika perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yaravuganye na mugenzi we w'uburusiya vladimir putine ibibazo vya libiya mu gihe turukiya iri mu mwiteguro wo kurungika abasirikare muri ico gihugu catabaguwe n'intambara mu gihe vyoba nkenerwa uburusiya bushikiriza ko bushigikiye igihugu kironderera umuti intambara yo muri libiya nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta dmitri Peskov mu kwezi guheze perezida wa Turukiya Erdogan niho yasinye amasezerano y'umutekano na leta ya Libya yavuye mu mwumvikano ayo masezerano avuga ko leta ya Tripoli ishobora gutuma ko abasirikare ba Turukiya muri Libya nayo sentare muri Pakistan ejo kuwa kabiri yaraciye urubanza Pervez Musharraf yigeze kuba perezida wa Pakistan icyaha cyo kubangamira igihugu imuhanisha igihano cyo gufa ni ubwa mbere sentare muri pakisitani iburanisha ikanacira urubanza umusirikare yitwaje igikenye musharafu ari kwivuza i dubayi muri iki gihe yafashe ubutegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ico gikorwa cabanje catangujwe gushika
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu burundi aho ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga forsk rivuga ko muri icyo gihugu hakomeje kurangwa kutihanganirana mu bya politike mu gihe hasigaye amezi atanu ngo amatora abe icyegeranyo cya forsk kiravuga ko abamerewe nabi cyane ari abarwanashyaka b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda raporo y'urunani rw'amashami yigenga Forsk yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro ubwo runani rugwiriyemwo amashirahamwe yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa ku icumi na rimwe abantu hafi mirongo itandatu bishwe abandi barafungwa imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa vitani nshimirimana aserukira urwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije uhereye ku majambo avu senere zirasamburwa canke ziraturirwa kugeza n'aho hariho abahasize ubuzima uwomenga uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe umuntu umwe akubiswa akavunwa umuntu umwe yishwe akatihabwa yaba umwe baba babiri cyangwa batatu baba mbere barenze urugero kuko ntawe ufise uburenganzira bwo guboreza igufa mugenzi we aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku bizoheza bibyara akarambaraye bitume abarundi ndiri basubira bakazivuma bagahunga binatume kandi abahesha yamara bagenzi we bakorera mu gihugu nk'ishyirahamwe foricone f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama babyamirira kure gerard hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza turemeza ko demokarasi mu gihugu yatsimbataye kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza turemeza ko ukwishyira no kwizana bihari umuntu ashyikiriza icyo ashatse mu gihugu tugaca tugaruka duti muri demokarasi ni umwanya wo gushyikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano icyo bikoze raporo ya forus ivuga ko ababangamiwe n'uko kutihanganiranira mu bya politike ari imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu mu matohoza yabo abakekwa gukora ibyo ni umugambwe uri ku butegetsi sndfdd abangabangamiwe muri rusange ni cyane cyane abo sndfdd ibona yuko basoroma hamwe na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambi wa senere barahandahana abanywanyi cyangwa baranabibana hariho n'iyindi migambwe izo za forodebo abari mu mugambwe msd kandi hariho n'abahobwa ubwoko na cyane cyane abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za mirongo icyenda na gatatu kundwa iheze umunyepolitike anise niyo nkuru atwara umugambi cdp aherutse guhunguka nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifise mu gihugu yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato forikone f rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryatevye kumwagiriza ko ariko aracafuza igihugu kandi ko ari we adashaka ihiganwa rya demokarasi turanerekana ko ibyashyikirijwe n'uwo munyepolitike biteye isoni aho twanamusabye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ikungwa barundi kuko kujya gushyikiriza ko igihugu urubuga rwa politiki rutariho kandi nawe ufite umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye ko utaho ugakoresha amanama aba ari ingendo kudashaka demokarasi bikaboneka kandi ko akiri mu bagonzeye gutembagaza ubutegetsi byumvikana ko data demokarasi ashaka ku munsi wa mbere w'iyindwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu gastos ndimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira bamwe mu bashingamateka babona ko yabaye ndanse gastos ndimwo yatsiguye ko uruhara runini rufise abatwari bo hasi badahagarika iyo ngendo hariho umukuru w'umutumba hariho umusantere uwo musantere cyangwa umukuru w'umutumba avuga ati jewe uko bigenda kose niza kuguma ni musantere umukuru w'umutumba nawe avuga ati ntizi uko bigenda kose niza kuguma ndi umukuru w'umutumba agaca arengera akajamo n'ibigumbagumba agashaka kuhaguma ku nguvu atahagumye afashije n'abandi mbere tugasaba mbere abanyepolitiki na mwebwe abashingamateka n'abakenguzamateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumvira ariwo twogera kwigisha no hasi amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba mu kwezi kwa gatanu kuza abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari ikiringo kitoroshe kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazovamwo amajwi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu rwanda umuryango wa madamu biyakishema rachel ubarizwa mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'icyo gihugu uratabaza ubutegetsi ngo bufashe kumushakisha kuko iminsi ibaye icumi aburiye urengero abo muryango we baravuga ko yagiye yitabye umuntu wagombaga kumwishyura amafaranga nyuma ntagaruke umunyamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo maze ategura inkuru yaba abo mu muryango ndetse n'abakorana na madamu biyakishema w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko babwiye ijwi rya amerika ko bamuheruka ku mugoroba w'itariki ya karindwi y'uku kwezi turimo kwa cumi n'abiri hari kuwa gatandatu ahagana mu masaa moya n'igice uwo bashakanye ngabo nziza razaro wari umaze igihe gito yimukiye mu karere ka rubavu hamwe n'abana ariko umugore agasigara i rusizi ku mpamvu z'akazi k'ubudozi no gukodesha imyenda y'abageni asanzwe ahakorera yabwiye ijwi rya amerika uko yamenye amakuru y'ibura ry'umugore we umwana babana hano mu rugo yaramutegereje aramubura ubwo n'uvuga ngo ntabwo yatashye iryo joro bamutegereje nk'uko ataha bisanzwe ubona baraduhamagara kuko bamuhamagaye kuri telefone ntiyitaba telefone ariko telefone igacamo ntayifate biza kuba ngombwa yuko bavuga ati bw'uyu muntu tumuhamagara akaba iri gucamo ariko ntayifate uko biri kose yagize ikibazo bati reka duhamagare umugabo we bahita babitumenyesha habaye nka saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo ku cyumweru tariki umunani ngabo nziza avuga ko kuva ubwo yatangiye gufatikanya n'abavandimwe be ndetse n'ab'umugore we kumushakisha bahereye ku bo bakorana amakuru yaje guhabwa n'umwe muri abo bakorana ni ay'uko umugore we yahamagawe n'umuntu wari mu modoka iri rwagati mu mujyi wa kamembe amubwira ngo nagenda amwishyure bahamagaye barambwira ati twaratahanye dufunga mu masaha ya saa moya ko imvura yari iri kugwa nyinshi duhita dutandukana atariko uwo musoza we yahise ambwira ngo hari undi muntu wundi bari kumwe ni umumama witwa mama prince ati yenda niwe wabaza kuko niwe bakomezanyije nahise nkora ibishoboka byose kugira ngo uwo mama prince nawe numve amakuru atanga amakuru rero yampaye ahise ambwira ati yahamagawe n'inimero ntabasha guhita nsobanukirwa numvaga ijwi ari umuntu w'umudamu umuhamagaye ndamuhamagara amubwira ngo ihute nkwishyure amafaranga yawe ati icyakora nabonye yihuta ajya ku modoka ntabwo iyi modoka nayimenye atari kuyirukanka kuko twari mu mujyi n'imvura iri kugwa mbona umuhamagaye ari ku modoka aya makuru yose abavandimwe b'uyu mugore hamwe n'umugabo we bavuga ko bayashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ndetse na polisi y'u rwanda ngo babafashe gushakisha ikiyongera kuri ibyo ngabo nziza avuga ko telefone ngendanwa y'umugore we yagumye ku murongo ku buryo bayihamagaraga bigakunda ariko ntihagire uyitaba nawe yigira inama yo kujya ku biro bya kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho ngo bamufashe gukurikirana aho yaba iherereye aha bamutumye icyemezo gitangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib ngo babone kubikora iki cyemezo nubwo yagisabye haba mu magambo ndetse no mu nyandiko avuga ko ntacyo yahawe baradusubiza ngo icyari gihagije ni uko bafashe mu maraporo buriya twabitanze muri raporo kuva byanditse mu gitabo ati buriya turabyohereza nta kibazo ati ahubwo gihe namwe mukomeze mukurikirana ayandi makuru yandi tujye duhanana amakuru ribu nta kintu yongeye kudusubiza kugeza ubu abagize umuryango wa madamu biyakishema baravuga ko uretse kuba bahangayitse kubera kutamenya aho yaba aherereye n'ingaruka z'icyuho cye mu muryango zatangiye kuba nyinshi biraduhangayikishije cyane kuko twibaza uburyo abana bazabaho bikatuyobera mu gihe tutari twamubona twifuza ko ahantu yaba ari hose bishobotse yagaragara mu rugo ubuzima bwarahagaze cyane ko urebye riwe moteri y'urugo ni ukuvuga ngo nanjye imbaraga nabaga mfite nazishyiraga hahandi kugira ngo turusheho kugira iterambere mu rugo hariho ihungabana bitewe n'uko moteri yarahagaze bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha uko zishoboye akaboneka bamara kuhamenya natwe ubwacu bakahatumenyesha bakamutuzanira natwe ubwacu tukamubona cyangwa yaba ari ikibazo yaba afitanye na leta nabona mu buryo bwisanzuye ariko bitagaragara nk'umuntu washimuswe mu gushaka kumenya aho dosiye yo gushakisha madamu biyakishema rachel igeze ijwi rya amerika yabajije madame marie michel umuhoza uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hano mu rwanda adusubiza ko nka ribu bakiriye ikirego cyo gushakisha ariko iperereza rikorwa mu ibanga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakiriye iki kirego itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka iperereza riranatangira ubu ririmo rirakorwa ntabwo rirarangira uretse ubudozi no kwambika abageni uyu biyakishema ishema ngo nta kandi kazi yakoraga nta n'ako yigeze akora ni mu gihe umugabo wari rwiyemezamirimo mu bijyanye n'amashanyarazi mu karere ka rubavu ibyo yagiyemo avuye mu bumotari yamazemo igihe kirekire akorera aha mu karere ka rusizi umuryango wa madame biyakishema uvuga ko nta muntu n'umwe bazi yaba yari afitanye ikibazo nawe haba mu baturanyi cyangwa se mu kazi bakavuga ko uko iminsi ihita ariko impungenge zabo ku buzima bwe zikomeza kwiyongera n'ingaruka ku muryango rugeretse ikibazo cy'abantu baburirwa irengero gikunze kumvikana hirya no hino mu rwanda inzego zishinzwe umutekano zikagaragaza ko nta makuru yabo nazo zifite icyakora hari bamwe muri bo bajya bagezwa imbere y'ubutabera izo nzego zikavuga ko amakuru y'aho baherereye aba yarabanje kugirwa ibanga ku mpamvu z'amaperereza ku byaha baba bakurikiranweho temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu gihe inama mpuzamahanga ku kibazo cy'impunzi ikomeje i geneve mu busuwisi impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania zifite icyo zifuza yuko yakwigaho umva uko zabibwiye mugenzi wacu james joven nk'ikintu turimo turabona kabisa nk'inama twumva imwo iraba ku cyerekeye impunzi ndibaza yuko kabisa hiyo i geneve kabisa murakwiye kukiga ko ikibazo cyacu turabona yuko ngaha amwikambi kandi duhangayitse turareba ku kibazo kumwe tubayeho tukabona tuba tubayeho nabi mu kibazo ibibazo ibyo ari byo byose bije biza bitureba baratubeshyera ngo tu hariho ngo inkoho ngo ibiki n'ibindi kandi ubwo mu kwinjira twarasatswe turagira gute mugabo ikiza icyo ari cyo cyose kiza kitureba mutugire mura- iyo nama muri mwone murabe ijambo mwoshika ko ryo kugira murabe ko mwotukura hano turahagorewe mwa babyeyi mwe rero hano we ayo tugowe ntitugira- ntitugira shinge na rugero tekano muke uratube- uratubangamiye mufise ahantu mwebwe mubona yuko tu- twopfa hano muri uno muriro turi mu muriro uta- waka nti- waka nti- wotsa ntiwokore turi mu muriro watsa ntiwokore murabe iyo nama muri kumva muri geneve yuko mwodusabira kugira ngo turabe aho mwotwungururiza hano hantu haratubihiye turamerewe nabi rwose imitima yacu ihagaze ku biti nk'inyoni ntitugirayo ducira natumira iyo nama murimo i geneve waguma mushimangire cyane rwose ku kibazo cyerekeye impunzi ziri muri tanzania bivanye n'uko twebwe ngaha turahicaye mugaha turagowe bagakituje ngo ibibazo bigabanuke mugaha kugera uno munsi nta na kimwe kivako ukuvuga ko bitera byiyongera kuko mw'iyo nama murimo turumva ko muri ko muriga ikibazo cy'iwacu ahubwo nyabona muraba ukuntu mugishimangira cyane rwose kugira mutwunguruze mutuvane ngaha hanyuma natwe naho kugira ngo twumve ko twabona amahoro kuko dufise byinshi bitubabaje ngaha a jewe mu by'ukuri ikibazo kijyanye n'ubuzima bwacu nk'impunzi bwa mbere numva nshima cyane kuba numva ko hoba hari inama izokoranya kumbure abategetsi kumbure ba UN n'abandi n'andi mashirika kugira ngo bige ikibazo cyacu nk'impunzi icya mbere cyo nobivuga ko mu by'ukuri turavye ubuzima bwacu bw'uyu munsi n'ubw'iminsi irenganye kugeza aho byashitse abantu tukongera tugata igihugu tugahunga kugeza n'ubu ikibazo tukibona cya mbere ni uko tugerageje kumviriza amaradiyo tugerageje kumviriza ibinyamakuru byo hirya no hino mu by'ukuri igihugu cyacu kugeza n'uyu munsi nta mutekano uriho nta n'ico duhiriye ku buryo twovuga canke ejo umuntu yoshobora kugira gute gusubira mu gihugu akagira amahoro bivanye n'uko dukurikiranye ibiganiro byo hirya no hino ni ukuvuga umutekano wacu muri kiriya gihugu n'amakungu ntanawemera ikidutangaza rero kugeza n'ubu turatangara buri uko bukeye bumva tanzania iduhimiriza idutwara agasakisaki ngo nidutahe nidutahe bo akaba ari bo babona umutekano n'amahoro yacu muri kiriya gihugu mugabo twebwe atawo tubona n'ubu tucumva bene wacu barara mu mashamba bafise umutekano muke ibiziga biracyatorwa mu gihugu abantu baracicwa kuza n'ubu nicyo gituma tuvuga tuti nta cyizere na kimwe dufise none twebwe kwera ikibazo ibibazo vyaturengeye none tu- tu- tumere gute bavyeyi bacu kandi ari mwebwe mu- mutu- m- mwatushize ngaha a. murebe kungene mwokwiga ku kibazo c'iwacu mwiyo nama y'i geneve kabisa murebe ico kibazo c'isoko c'ahantu twokaba bamweho twigwariye n'imishishito twahora dukaba kwa- kwako gasoko none amasoko barabomoye ubu kabisa n'ivyo mbere mwanabonye bamwe bo baranabibonye ubu isoko riragaragara nta kintu na kimwe ki- ukandagiyemwo ho woba uhuye n'ingorane no kukuvuna bakagushiraho iyo nyamusivya ikindi kibazo mbona mwokwiga n'ikindi kibazo c'imfuvyi bamwe ba- babanyuruje bagatwara ba nyina babo na base ubu uyi ikibazo c'imfuvyi abari ngaho honyene gusa ntibagira cyepfo na ruguru none ubu kweri ngaha amurevye ikibazo cyabo kabisa nacyo murebe kumwe ne mukiga none bazova he bazoja hehe kugira ngo mudutabare aha aha a ni ukuri turamanitse amaboko dusaba dukoma n'amashi mudukura aha hantu iyo nama y'uno munsi n'ejo hagire kivuyemwo cyerekeye impunzi ziri muri tanzania kandi mutu- emwe mudufashe mutunyarukirize vuba na vuba kuko tuege ngaha a, turahagu- turaguye ngaha a, int- in- twagwaye indwara nyinshi tutari dusanzwe tugwaye bivanye n'imirire mibi n'imibereho mibi mu minsi duhava tugenda nk'ibikoko atanagahozo dufise twambara nk'ubu u leta ya tanzania yumvise ati hariho inama yicaye i geneve iriko irakurikirana impunzi hoho baca barushirizaho kudufata nabi nyene rwose kuko ba- bibaza yuko umwanya n'umwanya tuvamo tubacika hanyuma na- twe ku- kuko twege ngaha ah, menga t- twaje kubura udandazwa umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko wa leta zunze ubumwe za amerika waratangiye impaka ku kirego kuri perezida donald trump uyu munsi abadepite barakora itora ryo kucyemeza cyangwa kucyanga thomas kamirindi aratubwira ibiteganyijwe
mwaramutse neza uyu munsi donald trump ashobora kuba perezida wa gatatu mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite ibyo bita impeachment mu cyongereza koko rero umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika urakora itora uyu munsi nyine ku kirego cyemejwe mu cyumweru gishize na komite y'uyu mutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutabera perezida trump ashinjwa ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko twibukiranyije impeachment ni igikorwa cy'urwego nshingamateka cyo gushyira ikirego ku mutegetsi wo hejuru wo mu rindi shami ry'ubutegetsi bw'igihugu ni ukuvuga urwego nyubahirizategeko cyangwa urwego rw'ubucamanza impeachment twayigereranya n'ikirego umushinjacyaha yitegura gushyikiriza urukiko iyo anketi zarangiye neza ntabwo impeachment ivuze gukura umuntu ku butegetsi hano muri leta zunze ubumwe za amerika impeachment iba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta zigize igihugu turebere hamwe muri make cyane amateka magufi ku rwego rw'igihugu nk'uko tubisanga ku rubuga rwawo history akadomo house akadomo gov umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika watangiye amaperereza ya impeachment inshuro mirongo itandatu n'enye kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda umwaka itegeko nshinga ry'igihugu ryemejwe muri izo nshuro cumi n'icyenda nizo zonyine zabyaye ikirego cyangwa se impeachment ku zindi zose mirongo ine n'eshanu amaperereza yarangiye umutwe w'abadepite utemeje ikirego ku bantu cumi n'icyenda uyu mutwe w'abadepite wareze muri sena ibyaha byahamye icyenda bose b'abacamanza bahita birukanwa ku mirimo yabo babiri basezeye ku kazi kabo sena itaratangira kubaburanisha umunani yarababuranishije ibagira abere aba bagizwe abere na sena barimo abaperezida babiri andrew johnson mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani na bill clinton mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani hanyuma sena imugira umwere mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda perezida richard nixon we yeguye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane umutwe w'abadepite uri hafi cyane kumwemezaho ikirego impeachment ya mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yabaye ku musenateri witwaga william blount mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi mu byo abadepite bamureze harimo ibyaha bya ruswa sena yaramuburanishije ntiyabimuhamya ariko iramwirukana urubanza rwe rwimakaje ihame ryanditse mu itegeko nshinga ko buri rwego rw'inteko ishinga amategeko sena cyangwa umutwe w'abadepite rwishyiriraho amabwiriza ngenderwaho yo kwihanira abarugize rushobora kwirukana umwe muri bo bwiganze bw'amajwi ya bibiri bya gatatu by'abarugize ntabwo rero urwego rumwe rw'inteko ishinga amategeko rushobora kubwira urundi ngo nimwirukane uyu nguyu cyangwa se ngo nimumuhane ku buryo utaha tuzarebera hamwe ibya impeachment ku rwego rwa za leta zigize igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mugire umunsi mwiza murakarama
inshuti mukomeje kudutega amatwi tubashimire ko mwahisemo gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika kandi tubararikire gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.